Tuniin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataa sa'aatii lama akka haga sa'aatii saddeet meetira baandii kudhanii sagalii digdamii tokkoof digdamii shan irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqabna. Babaaru Xoolee sanii nu caqasuu jirtanii waliin teessan nagaya harri guyyaan wixate caamsaan kudhanii shan bara kuma lamaaf kudhanii torbaatti qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televezyiiniin sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii hansoora ala keessan keessummeessaa dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan mootummaan Itiyoophiyaa caamni biyyattii keessaa gara olaa yookaan beelaatti akka hin ceene dhaabuu danda'een jira jechuudhaan dubbata. Matoota do'arra qabnu keessaa tokko.
dubbitti gaafatamtoota koongireesii federaalistii oromoo obbo baqqalee garbaa faa walii fa'aan himataniitiin silaarra murtii itti kennan jedhan taane ardaallee guyyaa 23tiin duubatti beellamaan dabarsanii gaafas laalan oromoon kum lamaa olii iloobbaa booraatii ka'aniitiin rakkoo himachuuf finfinnee dhaqanii laga gibee biratti dhaaban kaane amma garum dhufanitti deebisanii dubbiin isaanii amma maankees jirti maankees jirjarii sun addunyaan gama ispoortiitiin kaleef guyyaa dheengaddaa maankeessa oolte bulti. ijoolleen hortee afrikaatiif ispaanishii warra faranjii yookaan ammoo warra lafaa ka'a ameerikaatiin yoo walti ilaalani yoo hedduu carnaan barnooti isaanii ammallee duubuum jira waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduutti tasaana nama.
Koomishinni hooggansa yaaddoo balaa kan Itiyoophiyaa caamni Itiyoophiyaa keessaa utuu gara oolaa yookaan beelaatti hin jijjiiramiin dabaluu dhaabsisuu danda'u isaa dubbatee jira. gama biraatiin immoo baatilee sadii keessatti uummanni gargaarsa nyaataa tattamaan barbaadu miliyoona shaniif kuma dhibba lamarraa gara miliyoona torbaaf kuma dhibba saddeetitti guddachuusaa dubbate kanaafis arjoomtota irraa doolaara miliyoona dhibba torbaaf miliyoona afurtamii shan ka barbaadu ta'uu dubbatee jira. koomishinaa hooggansa yaaddoo balaaf daarektara daarektareetii sabquunnamtii kataan obbo dabbabee zawdee utuu beelliin dhaqqabiin hambisuun keenya ummata nyaata barbaadu nyaachisuu waan dandeenyeef jedhanii jiru kanneen mootummaa Itiyoophiyaa waliin wal gargaaruudhaan hojjetan dhaabbatoonni arjooma gargaarsaas lakkoobsi namoota balaa caamaan miidhamanii akka dabaluu maluuf maallaqni gaafatame yoon kennamu ta'e balaan sun akka hamaa ta'uu malu akeekkachiisanii jiran. hoogganni paartii mormituu ka koongireessa federaalaa oromoo dabalatee namoonni 22 irra mana murtii olaanaa federaalaa salidataa jiru dhaddacha afraffaa duratti dhiyaatanii jiru ragaan abbaa alangaa walqixxaatee galuu dhabuurraa kan ka'e beellamni jijjiiramaa turuunsaa ni yaadatama arras yoo ta'e beellama biraadha kan kenname maaliif abukaatoo ka ta'an obbo abdu jabbaar hussein gammadaa nuuf ibsanii jiru akkana jedhu.
falmii hangammaa geggeeffame ilaallameeti jarri kun akka himannoo abbaa langaa san irratti ragaan isaan irratti dhiyaate irratti mirkaneessee jiramoo hin mirkaneessine kan jedhu manni murtii jal murtii kennuuf bulchee ture lakki irratti mirkaneessine jedhe bilisa jedhee kan murteessu yoo irratti mirkaneesse jedhe ofirraa ittisaa ragaa kana ofirraa facciftanii dhiyeeffadhaa kan itti jedhu yookaan immoo himannoon abbaan langaa isin irratti dhiyeesse suni keewwata himannoo keessa caqafame otoo hin ta'in kan biraati kan itti jedhudha beellamni irraa jechuudha.
Egaa har'a gaafa dhaxxan maaltu ta'eere?
Hunduma isaayyuu ragaa dhiyaate kana laaluu qabna waan ta'eef ragaan sanadaas ta'e kan dhiyaate kan viidiyoo kunniinis baay'ee waan ta'eef hin dhaqqabne yeroo kana keessatti kanaaf yeroo tokko beellama kennuun dirqamneedha manni murtii.
Ragaan hundumtuu afaan jijjiiramee hundumtuu wal qixxaatee dhiyaateera garuu?
Dhiyaatee jira sun. Laaluu jalqabnee jirra. Nama sadii ilaalaa jirra. Kophaa kophatti illee ilaalaa hin jirru. Beellama tokko fudhannu malee fixuu hin dandeenyu jedhan. Manni murtii lafarra harkisuu hin qabu jedhanii obbo Gurmeessaa Ayyaanoo fa'aa sagalee olkaasanii dubbataniiru.
Isa dhumaa ta'a jedhanii inni itti aanu.
Dhaqqabsiisuu yaaliin goona hangumni keenyatti jedhame.
Yoomitti beellamarree?
Caamsaa soddoma. Harri torba. Guyyaa digdamii sadi booda'e.
biyya hokkaraan rakkattu soomaaliyaa keessatti gochaan haaraan kan namoota murtii seeraa malee ajjeesu gochaa sammuu namaa jeequ ta'aa dhufe manni murtii waraanaa mootummaa soomaaliyaaf gareen finxaalessaa alshabaab bara 2017 keessa qofa mata mataatti gara namoota kudha lama ajjeesan namoonni ajjeesaman martinu fuula uummataa dura bakka namoonni soddomaa hanga dhibba sadii ga'an ilaalanitti ajjeesaman. ajjechaan Somaaliyaa keessaa waan aaraa ta'uudhaa baateeyyuu lakkoofsi namoota haala kanaan ajjeesamanii dabalaa deemuusaatu dhaabota mirga dhala namaa akka Amnistii Intarnaashinaaliif jila gamtaa Awurooppaa yaaddoo keessa buuse. Jilli gamtaa Awurooppaa akka mootummaan Somaaliyaa adabbii ajjechaa kana dhaabu gaafatee jira. Qabsaa'onni mirga dhala namaa keessumaa manni murtii waraanaa Somaaliyaa mirga seerri kennurra ce'ee utuu himatamtoonni ofirraa ittisuudhaafillee carraa hin qabaatiin murtii ajjechaa irratti jigsuusaa jabeessanii balaaleffatanii jiru. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tokkummaan mootummootaa baqattoota Sudaan kibbaaf gargaarsa gaafatu dabaluudhaan tajaajila nyaataa bishaaniif fayyaa kennuudhaaf yoo xiqqaate maallaqa doolaara miliyoona tokkoof kuma dhibba afur ka barbaachisu ta'uu beeksisee jira. Walitti bu'iinsa ammaatee haalli jireenyi dhala namaa Sudaan kibbaa keessatti hammaachuunsaa akka lakkoofsi namoota qeemmana ofiirraa buqqaanee hatattamaan dabalu taasisee jira. Tokkummaan mootummootaa. jaarmayicha addunyaa harrakka ibsetti ijoollee miliyoona tokko ta'an dabalatee lakkoofsi baqattoota sudaan kibbaa daddafee dabaluudhaan addunyaa irratti isa olaanaa ta'ee miliyoona tokkoof kuma dhibba saddeet ol ga'ee jira jedhee jira. Walwaraansi biyyattii keessatti waggoota afuriif geggeessame yoo xiqqaate lammiiwwan ishee miliyoona tokkoof kuma dhibba saddeet manaaf qe'eesaaniirraa buqqise. Lakkoofsi gargaaramtootaa duraan tokkummaan mootummootaa gabaasee ture kuma tokkoof Dhibbaa irraan deebi'ee dhaggeeffatoota keenya miliyoona tokkoof kuma dhibba lama ta'uun beekamee jira. Kanneen aariin kakaan loltoonni waraanaa Ivory Coast akka mootummaan maallaqa dabalataa kennuuf waadaa seene kennuuf jecha qilleensarra dhukaasu waan itti fufaniif jecha irra magaalaaleen biyyattii keessaa cufaadhaan oolan. Gabaasaan VOA kakutaa afaan Faransaayii akka ibsetti dhukaasaaleen magaalaalee Abijaaniif bo'a keessatti geggeessamaa turan gara walakkeessa waaree boodaatti dhaabatanii turan garuu muddamni sadarkaa olaanaa irra jira suuqiileen cufamaa jiru karaawwan duwwaadha jedhamee jira. Magaalaa Bowaakirraa raadiyoo sagalee Ameerikaatti ka dubbatan dubbii himaan loltoota Ivory Coast pirezidaantiin biyyattii Alaasaan Otaara ka duraan mata mataatti loltoota matamataa loltootaatti jechuudha maallaqa dabalataa doolaara kuma digdama kennuudhaan waadaa seenanii turan sana akka guutummaatti baasaniif ka gaafataa jiran ta'uudha kan isaan ibsan loltoota sanaaf agammaatti horiin baasameef kan waadaa seename sanarraa walakkaa qofa akka ta'e dubbatanii dubbii himaan kun akka jedhanitti walakkaan afe baatii baatiitti illee qoqqoodamee loltootaaf kennamuu qabaa jedhanii jiru. ministeeronni dhimma biyya keessaa jarmaniif xaaliyaanii baqattoota irra jireessi isaanii afrikaarraa ta'an akka awurooppaatti hin ceene dhaabuuf jecha akka gamtaan awurooppaa humna ergama ittisaa tokko daangaa liibiyaa faarratti dhaabu gaafatee jira baqattoota kana dhaabuudhaaf carraaqqiin hawaasni addunyaa agammaatti godhe ga'aa hin taane kan jedhu xalayaan ministeeronni biyyoota lameenii koomishina awurooppaatti barreessan akka gabaasaa tokkummaa mootummootaatti kanneen irra jireessi isaanii biyyoota afrikaa uffee saaraa gadiirraa ta'an godaantoonni kuma afurtamii sadii ta'an waggaa kana keessa qofa awurooppaa dhaqqabuu isaanii dubbatee jira oduun ammaaf qabnu kanuma.
kam caqasuu jirtan tun raadiyoonii voa sagantaa afaan oromooti. addunyaan gama ispoortii timmaan keessa oolte dorgommii garagaraa jirti addunyaan. addunyaan gamgamaan dorgommii ispoortii garagaraa jirti ijoolleen afrikaa ganni 17 gadi U17 dorgommii kubbaa miilaa jiran giini biyyi dorgommii tana qopheessite gaaboon biyyumaaf biyya isii irratti shaniif duwwaan carrafatte giiniin tapha kubbaa. harka guddaan harkuma deeffate ijoolleen gaaboon taphaan jaanjeessiteetiin shan galfatte jajjabaattee boqonnaa duubatti isiinleen giinilleen jechuu goolii tokko keessa buufatte har'a immoo angoolaa niijer maalii taanzaniyaatti taphata bora immoo gaanaaf gaabonitti ol deebi tapha kana kalee jalqabanii biyyi saddeeti taphachuu jira torbaan lamaan duuba dhumata biyyi tokko haga afurii baate dorgommii waancaa kubbaa miilaa fifa u17 jedhan ta'e ijoollee gan 17 gadii jechuu onkololeessuudhuuf qopheessaniif indiyaatti bakka buute afrika bakka buute taphattee jechuu afrikaan shaampiyoon liig maqaa dorgommii kilaboota jajjaboo kubbaa miilaa afrikaatii kilabii kudhanii jaha taphachuu jira kilabiin itiyoophiyaa qidduus goorgis kilabii afrikaa kibbaa ganna dabre shaampiyoona taate maameloodi saandawuns biyyumisii keessatti taphatteetiin duwwaaf duwwaan gargar galan kilabiin masrii al'aalhiilleen kilabii zaambiyaa zanaako duwwaaf duwwaan gargar galte al'aalii fi saandawunsiin tunin kilaboota kubbaa miilaa afrikaa bebeekamoo afrikaan shaampiyoon liig agadoolessi dhufuutti taphatanii guyyaa lama keessatti goolii kudhanii lamaatti gale gamkaaniin ammoo dorgommii kilaboota kubbaa miilaa dubartoota itiyoophiyaa kilabii daddabiititti shaampiyoona ta'e daddabiit kilabii daldala baankii itiyoophiyaa lamaaf duwwaan mootetiin shaampiyoonaa taate bulchiinsi magaala waasaa sadeessoo. kilabooti kubbaa miilaa addunyaa jajjaboon bebeekamoon dorgommii isaanii fiffixachuu jiran moonaakoo fi chelsiin faatii warri shaampiyoona ta'eetiin gammachuun qomdhaanachuu jiru riyaal maadiriid illee shaampiyoon laaliigaa ta'uu fi jalumatti lafa dhiitachuu jirti chelsii the blues barana marroo 36 taphatte goolii 76 galfatte tapha 28 mo'atte sadii walqixxe baate shanan qofa mo'amte qabxii 87tiin tokkeessoo taate shaampiyoonaa ingilish piriimiyer liig tapharanaa taate ijoolleen cheelsii jimaatti dabre shaampiyoona ta'anaani maanaajer isaanii antooniyoo konte gammachiisuuf kaan cabbii baaldii tokkumiyyuu mataa gallakkise kaan ammoo shaampeeyiitti biife chelsiin tapharanaa waliin marroojjaa shaampiyoona taate tapha jimaataa irratti west broom tokkoof duwwaan mooteetiin. tapha tokkiyaa ammallee taphii tokko hafuufillee shaampiyoona barana taate jechuudha chelsiin bara joosee mariinoo leenjisaa sii baataan bara 2015 keessatti kudhaneessoo taatee kilabiin tunin doolaara kuma dhibba hedduu badhaafamuuf deemuu jirti taphattooti bebeekamoon isii pilees of the pileeyers of the year jedhaniin akka ngoloo kaanteefa hazaard fa'aa keessa arfa. laliigaa keessa immoo kiristiaan roonaaldoo guyyaa dheengaddaatti goolii lama galfate walumirra bubuusee hagammaatti goolii dhibba afuriif tokko galfate kilabiin isaa riyaal maadiriid kaleellee kilabii seeviilaa afuriif tokkoon irra jaajjattee bira galte kilabiin isaa shaampiyoonaa laliigaa ta'uu fi gammachuu jal jirti jalumatti garmaamuu jirti kilabiin afraan boqonnaa goolii afraan boqonnaan duubatti tokko duratti naachoo farnaandezi galfate taan ammoo kiristiyaana roonaaldoo goolii tokko keessa buuse riyaal maadiriid akkaan gammachiise boqonnaan duubatti ammoo roonaaldoon goolii lama toonii kroos ammoo tokkirra buusee fi riyaal maadiriid afur galfatte miilii roonaaldoo duruu kubbaa adamsuuf ba'ee jennaan duruu duwwaan galu kanumaaf akkaan dhibba hedduu galfate ofuma ofeetiin dhibba afuriif tokko galfatee jechuudha tan qofaa miti dhibbi tokkoof torba akka namni dhibiin goolii galchu kubbaa duruu buuse afurtamii lama ammoo goolii afurtamii lama ammoo tapha tokkorratti goolii sadi sadii galfatee haatiriikee hojjate marroo kudhanii sadii maqaa isaatiin kilabiin isaa waancaa moote riyaal maadiriid dhaldhallee seeltaa viigoo waliin taphatti gaaret beel kan miilii dhabameetiin wallaanachuu jirkaallee inum taphataa fi kanaafuu akkam han jirtu kilabiin tuni. gara atileetiksii dabarraa atileetotii itiyoophiyaa dhiyootan dorgommii biyyaalaa moomachi jaranii warri guyyaa dheengaddaa moo'an keessaa tokko beqqelech daabaa maraatoonii biyya laatiiviyaatti rikoordii haaraan moote gamdhiiraatiin ammoo joosef keenyet rikoordii ganna 25 keessatti arganiin beenne moote liwul gabresillaasetiif azmaraa gabruulleen dorgommii kiiloomeetirii kiiloomeetirii kudhanii naayijeeriyaa magaala okeepootan irratti isatti moo'e atileetiin eertiraa beekamaan ganna lamaan duratti beejing chaayinaatti shaampiyoona fiigicha tahaani guyyaa dheengaddaallee iswiis irratti dorgommii maqaa Grand Prix Bern jedhanii moo'ee gurbaan kun nama ganna 21 qophiin ispoortii har'atanu. Kan caqasaa jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teenna jalqabne gara daqiiqaa kudhanii afurii tokko yaane waan fedda barra. Akkuma torbaan dabree isanitti himne Oromoon harargee bahaatii fi dhiyaatii irraa ganna hedduun duratti laf qonnaa isaanii kennina jedhaniitiin godaansisanii ganna torbaan duratti laftii jarri qubsiisan suniin godina iluu abbaa booraa laftii isaaniif kennan lafa ciisa bisaanii waan taateef qotaaf hin taatu qonnaaf hin taatu qotachuu fi facaafachuuf irraa galfachuufillee hin dandeenye rakkannee jedhaniitiin himatan jarri kun fala dhabnaan. miilaan yaa'etiin rakkoo tana bulchiinsa naannoo oromiyaatti himachuu fi adoo yaa'uu jiru jimmi geennaan laga gibee bira dhaabaniitiin amma garuu jarii dhufeef deebisan bulchooti naannoo jimaate dabre keessa bulchooti naannoo sunii jimaate dabre keessa rakkoo isaaniitiif fala barbaannaa jedhan jari kun amma lafum durii dhufeef ta'anitti deebi akka warri jedhutti kaambee waraanaa keessatti eegi suni maanta ta'e Namni maqaa ofiitiif jedheetiin maqaa ofii sodaa ofiitiif jedheetiin maqaa himachuun fedhiin tokko akkana jedhee jaalanneetti moo hin jira?
Manatti hin deebinu eegattan fuunee godina irratti isin buufnaa achitti mana isin ilaallaa jedhanii.
Godina isa kam?
Godinuma dambii keessa.
Idduma duraan turtan moo?
Ee isuma irratti aanaallee isin geessinu godinuma ilma abbaa booraa isin geessinaa baddallee yookaan geechirraa keessaa hin jiran. Manni iyyaanu bakka asumatti akka taane aanu godhanii yoo fidhuma taateessa aanu fixanii jedhanii nuti maatii nurraa taqabbalaa hoodhu jedhee itti gaafatamaa dhaabbii dimokiraataa uummata oromoo isatti maatii akka jiru ittisa rakkabsiisanii maatii eegan hoota guradhaa jedhee waywaasee bakka akka isin jettan farmaata isinii dhooyinnaa jedhee namoonni har'a ka'anii walgeerratti dhiibgartee rakkoo isaanii ibsatan kun bor yommuu yochi keessatti kan deebinu taate namoota meeqaatu sababa iyyannaatiin biyya keessaa ba'ee nama shan guutuu dhabame har'a yochi irratti deebine bor dhiisuu bakka nuti itti buutee keenyaaf namni nu argu hin jiru nutiifuu sodaannee jira akka lammii sadaffaa fi afraffaa laalamaa jirra godina ilma abbaa booraa keessatti ichitti hin deebinuu jedhanii jalaa didanii beeyta.
Namoonni sababii kanaan dhabaman shanan jettu maqaa isaanii beektaa?
Ee tokkoon hin beeka jara maqaa kaan hin beeku. dhugaadhaan qabataman kan hin beeku nama muzammil jamaal jedhamu ummata dura bu'ee iyyatee fi oromiyaan ga godina aanaatti deemee iyyatee ichiin booda ammoo siitu ummata kakaasu jira ka jedhamu gubbaarraa poolisii itti fidatee dhufee sii dhukkaamsaa jedheen bikka inni walgahii taa'utti itti dhufee.
Eewutu.
Ka akkas jedheen aanaa dambiin ee aanaa deddeessaatu jedheen poolisii illeen isinii dhukkaamsa jedheen.
Amma gamaatiin ijoollee isaa kan itti gaafatamaa viidiyootti kennanii nurraa fudhadhaa jechuu isaaniiti.
Eegaa eega deebi'aa dhumaa eega nuun jettan ichi deebinuuf dhumni keenya waa hin oolamneef maatiin ta'a Oromiyaati waan taateef nurraa taqabbaladhaa jedhanii uummanni fuulanii fuula isaanii duratti lafa kakkaa'an maatii indiroollee xixiqqoo taa'ummaa otoo isiin ji'an geeyyiin dhaltee guyyaa sadiitu manaa baatan jirtu taadhaltee ji'a tokko jira taadhaltee ji'a lamaa jira daa'imuma ji'a sadii afurii ji'a shanii gadiiti bakka hundisii kan as keessa jirtu beekta ummatti amma asii qabbanaa waan miidhamaa jiraniif waan tokkollee waan inni furmaata godhaa jiru tokko hin jiru jechuudha.
Dhumarratti maaliin gargar yaatan?
Amma wanni itti gargar yaaneen waa sadi filadhaan hin jiran.
Maal fa'a?
Aanaa dambiitti hin deebinu iddoo biraa ni dheeyinaa yoo jettan tokkoffaa isa kana qabadhaa jedhan. Erga aanatti hin deebinu jettani godina filadhaadhaan hin jedhan. Baddallee fi gachii keessa lamaan kana keessaa tokko qabadhaa jedhan. Carraan inni sadaffaan Iddoo mootummaan keenya nuuraale kamiyyuu nuuf ta'a jedhaadhaa jedhan isa nu wayyaa jenneetiin adda kaan egaa koree namaa saddeet filadhaa nuun jedhani saddeetan kana filannee biiroo gudina jimmaatti waliin barachuudhaaf kutan jedhe.
Amma iddoo jirtan sanatti Oromiyaan nyaata faa waan akkanaa isinii kennaa jira?
Wanni tokko wanni Oromiyaan nuuf hin jiru bakka kanummaan uummanni magaalaa Jimmaa santiibeessaa magaalaa Jimmaa uummatummaa mislumaa kanneen bakka aalimoonni ganda keessa jiran sadaqaa baadhaa abboo bika bikkaatti walitti fidaniituma nuuf fidaa jiran malee wanni gara mootummaa irraa arganne tokko hin jiru. Har'a guyyaa torba lama dubartoota dhaltee guyyaa sadii jira saniif uummata Jimmaatu gargaarsa godhaafii jira waan uffattu hin qabdu daa'imni hunoe meeqaan tamni dhukkubsatee akka manciisaa jira huno ammallee egaa waan nu deebisan ganuma eeyyiname.
Jimaata sana aangawoonni qubattootatti deebi'anii murtii jirutti man.
Poolisiin hundi ijoollee yuunivarsiitii kan isin godha jedhaniiti. Jimmaa warra jiran ijoollee hunda reebanii achi keessa jechuudha. Nu deebi'anii bakka yambaroo bakka jaamtu nu fidanii achuma bakka edaa'oo bakka waa takka namni waa nyaatu hin jiru as bakka namni hundi wallolee sababa nyaata namni hundi asii wal fixee bakka sheekicha tokko jira sheekassan jaama jedhiga. Asitti bakka kilaashiin itti fiiganii ni dhooyina jedhanii sii tokko nama goggoda jedhanii sii nama kakaasa jira jedhanii sababa kanarra bakka namni meeqa wali bu'ee bakka ni aanaa bakka nuti giddii tana keessa har'aan tanaa'u hojii dhabeeyyiin illee nu keessa haayaa turii hin beeynu hojii dhabeeyyii hunda jaanii nuti garuu rakkina qoonqoon nu baase yookaan ammoo hidhaan jirru zabiin jirru sadarkaa kadhannaa takka biyya nama beektu keessa dheeyinaa jedhanii.
Yoomsin kaasan jimmaati.
Dilbata kalee ganama nu kaasaniiti as nuti edaas bullemmaan tana namni tokko akka waa takka afaan hin nyaatin.
Maal keessa bultan?
Gibbii tokko jira yambaroo bootaa jedhamu. Dalla wayii jira gibbii wayiinni foolisaa gal. Mooraa Alamuddiin jaarijan gaafa karaa dha'u gaafa karaa dha'u. Ilaa ammatti ammaan tana bakka namni uummanni maan biyyaa sadarkaa wanta jaanii biddiina tokko tokko nu fidanii sunuu naman geenye daabboo bitanii ammaa takka takka namarra jiranii. Namni waa nyaatan jiru ilaa ammatti kun ammaan tana nu dhufan uummanni immoo aanaatii fi eegana dhufanis waan takka waan jariin qabu warra qabiyyee bichaa jaaniiti hojii dhabeeyyii janii ijoollee wata jiran. balaaleeffatanii bakka nuti durra achi baatataa jedhanii warra dargaggeessaa. bilbila funaanu jiran manni oromiyaan hollolu jira jiniisan hollolu jiranii janiiti lubbuun teessanuu isin baaganii moobaayila funaanaa jiran.
Jimmarraa sa'aatii meeqa konkolaataan deemtan iddoo amma jirtan ga'uuf?
Jimmarraa sa'aatii lamaa fi cinaane godina Ilubbaa Booru ta'eeti aanaa fi godina iddoo jirti kaampii waraanaati bakka ilmi namaa tokko yoo daabboo takkaan bitadde itti gabbaa'uusitti ni isa namuutu asuma keessatti adamsamee taa'u jira rakkina cimaa keessa jirra.
Meeqa taatu ammas iddoo san?
Waliigala namni kuma lamaa fi dhibba torbaa fi jaatamii ja'a waliin qaba jechuun namni Haala bultan moo mana qaba?
irra guddaan nama haala bulee gibbii waa xiqqishoo beekta.
Bishaan faa jiraa?
Bishaan ni jira xoonkuma faadha malee nyaanni waan takka hin jiru amma kun ammaan tana ummanni biyyaa nutti akkanu jira.
Bu'aan halkan uffattanii raftan faa waan akkasii qabdu?
Waa takka namni kun lafuma simintumarra gachiiseera hojjeta.
Haala jiru irratti deebii aangootaa argachuuf jecha bulchaa aanaa dambii kataan obbo Habtaamutti bilbilee akkas naan jedhan.
Dhiifaman iddoo biraan jira anaatu hin taane ittaanaa koon bakka buusee deemaan waltajjii biraatiif iddoo biraan jira.
Ittaanaan keessan eenyu?
Obbo Moosisaa jedhama.
Fayyaa ta'a.
Ishi ulfaadha.
Qubattoota kana kamisaaf jimaata darbe gartuu dubbise keessaa tokko ka turan obbo Moosisaa Bulchaa itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina arguuf bilbila harka isaanii irratti deddeebisee jimaataa kaasee yaalus hin kaasan. Kamisa darbe akkas jechuun waa'ee qubattoota kanaa dubbachuun isaanii ni yaadatama.
lamaaf lama dura dhufanii lafti isaanii kennamee fi tuni markoo akka markaatti kana qaba. Kanaaf balaa beelaatti dhufuu dandeenya waan ta'eef lafti nuuf kennamtu gaaffii jedhu. Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaattis mana itti deebi'anii raashinii ta'es raashinii kennamuufii qaba malee katamaa keessatti waan hin taaneef mana itti deebi'uu qabuudhaan bataarra.
Bor yeroo wal geessan jarri kun hin deebinuu deebii jedhu yoo fidan maal gootu?
Oromoo murteessineefiyyuu balatti ilaalna. Waan mana lafa jirutu maa malee wanta addaa samaa irraa dhufu hin jiru. Haala qabatamaa godina keenyaatiif naannoo Oromiyaa keessa jiruutiin deemsan kennamu hojjennoo isaanii irratti hundaa'etu waan ta'eef kana amma kana ta'e jechuudhaaf. Amma jarri of danda'anitti yookaan lafa qubannaa argatanitti kennuufiidhaa nyaata. Achii booddee immoo lafti qonnaa Oromiyaa keessa barbaadame boorri misoomaa diriiree fi akka isaan qubatan gochuudha. amma irra teenyee borii kana taa'aa isaa kana ta'a kan jedhu haala adda addaa haalli itti dha'amu rakkisaa ta'uu danda'a.
Aangawoota Oromiyaa achitti argaman dhaqqabuuf yaaliin goone milkoofne argannaan fudhadheen dhiyaadha. An jaallannee gammadaatiin dhagaate.
Dhaamsa kasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. ameerikaaf uummatis lammeen ameerikaa hortee afrikaatii fi horteen ispaanish waggaa dabre keessa gama barnootaatiin wayyaahanii jedha dhaabii mirga namaatiif falmu beekamaan tokko akka dhaabii mirga namaatiif falmu naashinaal arban liig jedhutti akkas taatullee hortee afrikaatii fi ispaanish ammallee gam carraa barnootaatiin warra lafaatiin keessumatti warra dhiyoo walitti ilaalan dudduubaaf jiran kris simkinsitti oduu tanaa erge tujube.
Dhaabi naashinaal arban liig jedhamu dhaaba seena qabeessa kan mirga namaa yoo ta'u hawaasaalee magaalaalee keessa jiraniif kanneen ilaalchi ga'an hin kennaminiif haalli jireenya isaaniif dinagdeen isaanii akka fooyya'uuf falma. dhaabi kun bara 1910 keessa kan hundeeffame innaa ta'u waajjira isaa haadhoon magaalaa niiwuork keessa maadheffachuun hojii jalqabe tattaaffiisaa karaa michoota naannoo jiranii karaa sagantaalee misoomaa imaammataaf qorannaa geggeessuu irratti fuulleffate naashinaal arban liig har'a dameewwan 88 kan qabu innaa ta'u waashingtan diisii dabalatee kutaalee yuunaayitid isteets 36 keessaa hawaasaalee jiran tajaajila. tajaajila kallattiin jireenya uummata miliyoona lamaa ta'an kan guutummaa biyyattii fooyyessuuf dhiibbaa qabaatee jira tajaajilawwan kana keessaa namoota dalagaa irratti bobbaasuuf barnoota mana jireenyaa bakka jireenyaaf tolu humna namaatiin gitu akka argatan gargaaruuf eegumsa fayyaa barbaachisu akka argatan gochuun tajaajila kenneera kanas karaa sagantaalee michoota isaatiin hojiirra oolcha maark mooriyaal garee mirga namaaf falmu. naashinaal arban liig jedhamuuf hoogganaadha gabaasii waggaa dhaaba kanaa maalirratti akka fuulleffate ibsan mata dureen gabaasa waggaa kanaa kan maxxansaa state of black america jedhu fooyya'insa keenyaaf eegumsa gochuu qabnaa ka jedhu jedhan hoogganaan dhaaba arban liig maark mooriyaal akka jedhanitti gurraachonniif warreen ispaanish sabxiqqaalee ameerikaa keessaa lakkoofsaan hedduu ennaa ta'an dinagdeen isaanii kan waggaa tokko duraa caalaa wayyaa'eera. lakkoofsi namoota dalagaan qabaannee gad xiqqaateera uummati gurraachaaf kanneen biroo walumaa gala waggoota kudhan dura kan turerra amma hojiitti bobba'aniiru jedhan. haala lammiiwwan ameerikaa hidda dhalata afrikaa laalchisee gabaasi ba'e akka jedhutti garuu warri ispaanishiif gurraachonni ameerikaa ammayyuu dinagdeedhaan warreen adii booda jiru fooyya'inni hangi tokko argamus waa'ee mindaa garuu na yaachisaa jedhu mooriyaal. namoonni hojiitti bobba'an iyyuu malee dinagdeedhaan rakkataa jiru. sababiinsaas galiin isaanii har'a innaa ilaalamu isa waggoota kudhanii dura turerraa hagas hin fooyyofnee jedhan gabaasi sun haala fooyya'insa jireenya gurraachaaf warreen ispaanish gama dinagdee eegumsa fayyaa barnoota murtii haqaa fi hirmaannaa hawaasaa ilaalchisuun madaale akka gabaasa sanaatti loogiin sanyii fi hirmaannaa hawaasummaatti ennaa dhufu sabxiqqaaleen dhiibbaatu irra jira. fakkeenyaaf gurraachonni poolisiidhaan erga to'annaa jala oolanii booda warreen adii caalaa mana hidhaa keessa turu lammiiwwan ameerikaa hidda dhalataa afriikaa gama barnootaan ennaa ilaalamu ijoolleen ituu mana barnootaa addaan hin kutin itti fufuu isaanii laalchisee fooyya'inni argameera. mana barnootaa sadarkaa lammataa keessaa lakkoofsi kanneen mana barnootaa addaan kutanii gadi bu'ee jira. lammiiwwan ameerikaa hidda dhalataa afriikaa itti dabalaas yuunivarsiitii irraa digirii yookaan asosheet digirii isaanii argataa jiru jedhan akka qorannaa geggeessametti yakka jibbiinsa amantii kan akka musliimotaa irratti oofamu garuu dabalaa adeemee jedhu maark mooriyaal. biyya sanyii adda addaa ofitti hammachuun beekamtu yuunaayitid isteetsi jibbiinsa akkasiif obsan qabdu. kun akka summiitii loogii sanyii waan ta'eef amala ameerikaa mitii jedhan mooriyaal akka jedhanitti dhaabbati arban liig gabaasa isaa sana irratti kan tuqame keessumaa kan akka barnootaa guddina dinagdeef qixxummaa hawaasummaa ilaalchisee fooyya'ina argame boodatti harkisuuf tattaaffii godhamu kamiinuu dura ni dhaabbataa jedhan qophiin ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Caqasaa jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootii qophii teennaa fixachaa yaa'uu jirra hiibboyya yoo jedhani hibiriqqi jenne duri yoo galgala hiibboyyaa dhahannu qophiin teenna hardhaa tanuma keekiyyaa badhaadhaa waliin hiibboo jechaa tura qophii boliitiin wal agarraa hiibboyya. Biyya sirna gadaa kan mallattoo ishiyoodaa biyya uumaa balaalee nuti beekne. Intala beeka ilma baadhachee beeka jibbitii boruu korma warra lootisu beeka ilma bonuu kontaala alamii guddifte beeka. Beeka. Yaa ciichaa garaati yaa ni garaa keessin beeka. Beeka. Ardaa gadaa nagaa nagee gadaa moojii nagaa nagee. warra horoo nagaa nagee aadaan Oromoo nagaa nagee abboon boruu qabaa hayyee loontoo iduu qabaa hayyee ooyiruu dhiiraa namaa hayyee hamtuu namaa jaalaa hayyee eebooree diyyaa hayyee eebooree diyyaa hayyee eehamaa eehamaa.
Caffaayee kachiisaa qabadhee yeroo ammaa yeroo ammaa. love you.